hi guys welcome back to another urges guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video is about Laide Bakari. those of una will be all say honorable oh, Laide Bakare Bakari is like one of the Yoruba actress when they had Yoruba movie now my people Laide Bakari, a lot of people they come after Laide Bakari. Now, Lady Bakare saw Liu celebrate birthday. Lady Bakare says she, she give her son car after she knew buy car months ago and build house also buy two car big cars for herself and build house and this month again she give her son another car like people call the talk say Lady Bakare iṣẹ́ kí kilo, ń ṣe Alaide Bakare say she wan release her new book to teach people how to make money under six months. <laughs> Like people say, ah. Like a lot of people say, no, no, no, no, no, no, no, no, no. We no go let you to call do wetin to call teach us wetin you no supposed to teach us make people call dey waste money they buy book the young ones go call they believe rubbish when dem no supposed to they believe now Laide Bakare as a lot of heat don many for Laide Bakare like, say ah ah nine years old son you buy car for am you mean say you buy car all the eh, three cars under three under two months and also build house ah like people say no no no there is something fishing my people mm. say there is something fishing because a lot of news and old news about Laide Bakare burst to social media say no be from where she take the art movie no be she no be there she take get the money say laide bakare get another id job wey be say i no go dey mention am from year for year all i know wetin like me say she get another id job id job no be say na only sugar daddy o another way wey be say she take dey get the money wey she come take use that take dey buy car a lot of people even dey advise her say ah at least hide yourself enter house small hide yourself these children wey you dey carry dey evolve so e no good for social media now after all the hits they come afta laide bakare wey many many evidence that dey link am against laide bakare how laide bakare tey dey make a money see where she take make the money say all of them the money no jeliu say see wetin laide bakare they do mm-hmm. now laide bakare con go play voice note of her daughter wey he talks, say her daughter buy her daughter buy a e brother wey be nine years old car say na money wey her daughter save her old daughter money na like she take buy car for the brother na he come even play the audio record Complete. and this her daughter no be say e don reach eighteen o no be say na fourteen years old o na just thirteen years old girl to say buy her uh, her own brother car na people dey ask say which job use your thirteen years old child dey do 30 years old means you have to be in school studying. Which job this 13 years old girl they do Where go call get money to buy a e brother car? We no understand. Which brand don't even sign like wey go talk say okay, They e work for the brand, na from the place, the money wey e get, is e save am for im mama and na gather up to take go do what he buy car for our old brother now dem say wetin laide bakare they do like they try to bring the children inside They talk see like old daughter will be thirteen years old Like buy car for the junior brother will be nine years old because he played the audio record put am come outside how the sister say like he buy the car a lot of people still talk say this one na just planned. say they just carry this matter just plan am like that. say because say many evidence not they come out against like laide bakare say where you take see money buy car three cars under two months you just buy car wey never even reach two months you just buy car three car like that just build house dey do many many things under how many months like people now she come wan try to carry the matter put for her daughter head my people are just like make una watch this uh, on, uh, video of Laidebaka her daughter where she dey talk say na her daughter o na im give the car to the brother say na her daughter like buy the car no be she use her money say di eh, service of her old daughter wey be 13 years old like buy the car so my people go like pipo like just quick watch the video of this dis lady bakare audio eh, the video like see here some audio record of the lady bakare daughter wey talk say wey lady bakare dey eh, try to let us understand say na she buy the car so make una hear Okay, uh, hello, hello everyone, hello beautiful people. Uh, I'm Olaide Bakari, aka Alaja Guys, thank you so much. I really want to appreciate you for wishing my baby oh, happy birthday yesterday on his birthday. I love you guys so much. Thank you for celebrating us. Thank you for being who you are thank you guys i, I am really really thankful so okay guys i had another wonderful wonderful um, message which i'd like to share with you guys and i'm sharing this because you know i told you i'll be writing my book very soon so i want to uh, i want to be giving you some sort of info and uh, what to expect how everything unfolds because the story is all about me it's all about my life so I got a fantastic voice note, the happiest voice note of my life. I was so excited, I was surprised, and I'm proud to be online. I didn't come this far not to be Chris' first person So uh, let me listen to Similolua's audio to his brother hey mom how's everything hope your day's fine um so as you know my brother's birthday is coming up soon and i really really want to do something special for him because i love him a lot and you know i'm i'm excited and i'm sad that i'm not going to be there so i want to give him a gift it's very very special so um being that my allowance i want you to take out of my allowance i want to use it to buy a car for my brother and the car should be amazing like beautiful i want it to be perfect because i miss him a lot and i can't wait to see him so please mom don't forget tell, me, tell him it's happy birthday in advance i really love him please buy the car please out of my own money not yours mine wow. so please don't forget i love you so much bye a freaking massive hit. Congratulations. And I did. Wow, I you did. are blessed to have a sister like that. My people, I don't watch video and the audio record of Lady Bakari daughter and also Lady Bakari video, the way she take play along. People thought say, as Lady Bakari, she say many it they come towards her like many secrets dey leak come out say see where laideba bakare for make the money see as laideba bakare, take pack comot for her husband house see wetin laideba bakare do to take make her money and again many people come dey talk say dem no wan buy the book because why she wan mislead dem now laideba bakare come dey try to release evidence now people dey talk say why you go involve this small girl wey she dey get the money which job ah which work your daughter dey do introduce her to us how she take come up with the money to buy that car because your daughter suppose dey go school she still thirteen and why the little brother is nine then how thirteen years take buy car for nine years old that one like dey shock many people say ah e get where person go lie like this one e be like say this one na big lie you say dem no buy that lie at all lie make laide bakare try to carry even if lie laide bakare get the money genuinely make he, make she stop when they do something make he let the children face their education make they no make she no use another state take rob the children They bring dem come social media to come talk wetin no be truth he said because dem because people reason say teaching children lies and also they put them to this kind of way They train them make dem they grow up in this kind of way e no really make sense now if you wan say you wan sell book to teach people how to become millionaire billionaire for uh, for under six months ha laide bakare people. e tok say she wan bring out her book wey people go take reach immediately wey dem go take get a lot of money wey dem reach wey dem fit buy their own car People say no go mislead your followers your fans so oh. because many of your fans now they even dey work dem no know say dem dey in good position right now but because of the way things wey you dey flash dem go feel say dem no dey do well for life dem come go do wetin dem no suppose to dey do now dem talk say make laide bakare make e dey tell jeje make e just dey do small small because the thing wey laide bakare dey do right now eh e get as e be my people my people as i come across this news of dis laide bakare matter na talk say make i carry am come here make i come share am with una alright my people i go like to end the video for here make let me know wetin una think for di comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una way next time bye guys catch my next video bye guys